Hii ni Radio Sauti ya Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fideli niyo ngabo nije nteramije ibiganiro byo kuri iyi saha iryo shuri kaminuza nderabigisha enesi ryaramaze kugerageza gukurikirana icyo kibazo riramaze gutegura ganda bwo kurabira hamwe mbehokogwa iki kugira mu burundi abo banyeshuri bagendana ubumuga bashobore kwiga muri za kaminuza uwo ni frederic bangirimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza ku kibazo c'abanyeshuri bagendana ubumuga biga muri za kaminuza mu burundi turavuga no ku muryango wasenyuwe amazu bitegetswe na sentare nkuru y'intara ya karuzi mu burundi hamwe no ku rubanza rw'abagizwe ibyaha byo gusahura amafaranga ya access bank mu rwanda tubafitiye n'ikiganiro amerikana kivuga ku vyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo ari imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Aloyes Bigirimana atubwira amakuru yaduteguriye. Aloyes, urakoze Fideli, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika gishikiriza ko cishe abarwanyi mirongo itandatu b'umuhari w'iterabwoba Al Shabab mu gitero c'indege co ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara Harardere ni hagati mu gihugu ca Somalia. Mu itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri, igisirikare ca Amerika gikorera ku mugabane wa Afrika Afikome cavuze ko ico gitero cakozwe bafadikanije na leta ya Somalia. Amerika yemeza ko ari igitero gikomeye kuri Al-Shababu kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze, aho ikindi gitero nk'ico c'indege cishe abarwanyi ba Al-Shababu bashika kw'ijana. Igisirikare ca Amerika gitangaza ko ata banyagihugu bapfuye canke ngo bakomeretswe n'ico gitero cabaye kw'igenekerezo ry'icumi na kabiri ku kwezi kw'icumi umuhari wa al-shababu ntacyo uravuga kuri icyo gitero muri afurika kandi igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni cyita ku mpunzi hcr gishikiriza ko iyirukanwa kivunga muri angola ry'abanyekongo bashika ku bihumbi amajana abiri mu ntara ya kasayi izwi ko itarimwo umutekano ari uguta mu kaga ubuzima bw'abantu injyane zifatiye ku moko zimaze igihe ziri inkumbi mu ntara ya kasayi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gushika iki gihe ntiziracureha hsr ivuga ko ugushika kw'abandi banyagihugu ibihumbi amajana abiri muri ako karere bishobora guhungabanya amahoro atako yari yifashe mu ndwi zibiri ziheze igihugu ca angola niyo cirukanya abimukira ba kongo bakorera mu bisata byo gucukura ubutare bitekubiri n'amategeko mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu abategetsi ba angola bavuga ko bashaka guhagarika ivyo bikorwa bitisunga amategeko hsr ivuga ko itari yiteguye kwakira bukwi na bukwi ibitegere bingana uko vy'impunzi kandi vyatumye ibintu biyangara muri kasayi igasaba leta ya angola na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwicara hamwe mu ntumbero yo kumenya neza ko izo mpunzi zitaha mu mahoro kandi ku rutonde rwiza leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri zarafatiye ibihano umurwi w'amashyirahamwe y'abagwizatunga ashika kuri mirongo ibiri ivuga ko bafasha umuhari w'abasirikare muri irani bamenyereza bagashyira abana mu gisirikare barwana ku ruhande rwa leta ya irani ibyo bihano ni urukurikirane rw'ibindi bihano by'ubutunzi amerika yafatiye irani kugira icyo gihugu gihebe ibikorwa byo kubangamira agateka ka zina muntu muri ako karere ibyo bihano bibuza abanyamerika gukorana n'ayo mashyirahamwe kandi ubutunzi bwayo buri muri amerika nabwo bwarafashwe perezida barack obama yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika yari yaremeje ko ibohero rya gisirikare ry'i guantanamo be muri cuba rizugarwa ariko rigiye kuzogumaho iyindi myaka mirongo ibiri n'itanu nk'uko uwurirongoye yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri real admiral john ring yavuze ko iryo bohero ririmwo abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye muri amerika mu kwezi kw'icenda itariki ya cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe rigiye kuguma ryuguruye mu myaka mirongo ibiri n'itanu mu kwezi kwa mbere perezida obama niho yasinya itegeko ryo kugara iryo bohero umushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bwo kwivuna abansi kuri leta ya perezida Trump bwarahagaritse iyo ngingo yafashwe na Obama nk'uko uwo arongoye iryo bohero abandanya bivuga kuva mu mwaka wa bibiri n'umunani ibohero rya Guantanamo ntirirongera kwakira izindi mbohe nshasha muri iki gihe rikaba risigayemwo imbohe mirongo ine bamwe ntibarigera bacirirwa imanza ariko bagumijwe yo mu gutinya ko bobangamira umutekano barekuwe mu gihe yiyamamariza kurongora Amerika Perezida Trump yaremereye abanyagihugu ko azokuzuza iryo bohero rya Guantanamo ico yise abantu babi mu nyuma avuga ko abarwanyi ba leta ya Kisilamu bashobora nabo kuzofungirwayo Leta ya Nigeria nayo yatangaje ko umukozi wa kabiri akorera umuryango utabara imbabare yishwe n'intagondwa za Kisilamu ku munsi wa mbere niho umushikiranganje wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yashize ahabona amazina y'uwo mukozi yishwe nayo ni Hawa Mohamed Lima yakorera ibitaro bifashwa n'umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Seisere Lima na Saifura Korsa yishwe bwa mbere bamunyuruje mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka muri leta ya Borno bikekwa ko banyurujwe n'intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram inyuma yo kwicwa Korsa mu kwezi guheze izo ntagondwa zasohoye amashusho ziburira leta ko rima ko zizokwica rima nawe leta iramutse itubahirije ibyo zisaba
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushyikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho bamwe mu bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona bafise amakenga ko badashobora kuronka aho babandaniriza amashuri ya kaminuza igihe baba bahejeje amashuri yisumbuye kuko biga mu buhinga bwa braille bagasaba ko abatoye ikibazo bufashwa kugira baje kwiga mu bindi bihugu hakoreshwa ubwo buhinga ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Remonzi Imana ikibazo bakinzaniye muri ijya nyandiko nshobora gusoma ya braille ni naco gituma na, nakoze niyisanzuye nyene numva ntekanye Daniel Ntiranyibagira numwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona aheruka gutora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kuko afise amanota arenga mirongo itanu n'atanu kw'ijana muri ico kibazo mu gihe yize igisata c'amategeko section juridique mu rurimi rw'igifaransa kw'ishure ryisumbuye riri mu Kabezi ni mu ntara ya Bujumbura Daniel Niranyibagira yemeza ko ico kibazo agitoye agikoze irigira kabiri kuko ubwa mbere camunaniye akatubwira ingorane yagize ubwa mbere vyarangoye kuntu nakora murabona iyo hageze ikibazo ca leta burya abanyeshuri ntibaguma kuri bijya vyo mw'ishuri baragira ama recherche bakarondera bijya biti binjana ama ama epeve type umva vyarangora ingene shobora kubirondera ivyo naronka wasanga biri mu nyandiko idasanzwe inyorohereza na burya nzovyimura muri braille canke ngasubira kuvyandika muri ordinateur umva cari igikorwa kirekire ico gihe rero naho nyene naho ntashoboye kumenya ngo mbandanye muri kaminuza naho nyene ntubwire ngo naronse amanota mabi naronse amanota mirongo ine uyagendana ubumuga bwo kutabona asaba abagira neza ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi gukora ibishoboka kugira azabandanye amashuri ya kaminuza nawe azagira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu mu by'ukuri ubu unya simbona yuko byungendera neza rwose nize mwizi kaminuza zaha iwacu mu burundi mugaba abigisha barazi kwigisha mugabo ubwo buhinga bwo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutabona nibaza yuko atabwo boba bafise ko iyo mfasha bakandonderera mu kindi gihugu gifise ubwo buhinga buteye imbere bashobora kwigisha abantu bagendana ubumuga bwo kutabona nkagendayo kugira nige mu makondisiyo ameze neza ku buryo nanje ubumenyi nzoba naronse ngaruka nkabuha ababene wacu bariko barabandanya kugira n'igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu bushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza bemeza ko hariho ibiriko birakorwa kugira abanyeshuri bagendana ubumuga baronke aho biga mu makaminuza Frederic Bangirinama umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji afatira ku masezerano ishure nderabigisha NS yagiriraniye n'ishure ryo mu gihugu c'Ubuganda.
Iyo shuri kaminuza nderabigisha NS eh, ryaramaze kugerageza gukurikirana ico kibazo kuko eh, barashize ko umukono ku rupapuro rwo gufashanya hamwe eh, na kaminuza yo mu Uganda isanzwe ibikora cyane iramaze gutegura ganda rwo kurabira hamwe mbeho kogwa iki kugira mu Burundi abo banyeshuri bage bagendana ubumuga bashobore kwiga muri za kaminuza ikindi uyu munyamabanga ntayegayezwa ashikiriza nuko mu gisata c'ivyigwa bijanye n'inyifato muri kaminuza y'uburundi hatangujwe icigwa co kwerekana hakoreshejwe ibimenyetso ivy'umuntu avuga ku batumva gisata cha psychology mu kaminuza y'u Burundi bashizeho ivyo gutunganya inyigisho zerekeye abantu bagendana ubumuga bizi yuko hari abasohoka ubu bafite impamya bushobozi bashobora gukoresha vya bindi vyo kwerekana ivyo umuntu avuze kavyereka utumva mu bimenyetso mu kamenge baravyiga neza cane kuburyo bashobora kuvyigisha n'abandi ico cerekana yuko rero ubushikiranganji bwacu buriko buravyitegura mu gihe mu bushikiranganji bemeza ko batanguye ibikorwa kugira haboneke ibyankenerwa abanyeshuri bagendana ubumuga baronke aho biga basaba abahejeje bafise izo ngorane kwiyandikisha mu makaminuza kuko yemeza ko hari ugendana ubumuga bwo kutavuga yahejeje muri kaminuza y'ubuhinga y'igitega ubundi nawe aheza muri kaminuza y'ibiyaga binini n'ahatavuga icyo abahejeje amashuri yisumbuye bagatora ikibazo cya leta cyo kwinjira muri kaminuza batabona bagiye gukorerwa kugira babandanye amashuri yabo ikindi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yemeza nuko bahimiriza abubaka inyubakwa za kaminuza zaba iza leta canke iz'abigenga gutunganya neza inyubakwa kugira abagendana ubumuga bashobore gushika hose mu gihe baba bari ku ishuri ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika mu burundi kandi haravugwa umuryango wasenyewe amazu bitegetswe na sentare nkuru y'intara ya karuzi uwo muryango w'abantu mirongo itanu n'umunani ntufise aho urara abana basabiwe aho baba mu babanyi abakuze nabo bakarara mu bisigarira vy'amazu yabo ni inkuru dukesha umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel dantoine nsabimana ayo mazu yabomaguwe ni imiryango umunani ikomoka kuwitwa ntamikevyo eliya iba ku mutumba wa ruhororo komine shombi intara ya karusi itongo ryubatsemwo ayo mazu ryakomorewe uwitwa bisogi yohani avuga ko itongo ari gwiwe akaba yarishikirijwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya karusi itariki cumi n'imwe ukwezi kwa cumi uno mwaka ntamikevyo eliya nyene gusorwa mu itongo avuga ko iryo tongo ari rya nyina wiwa muvyara kaziguye yagabiwe n'umutware mu mwaka w'ibihumbi amajana icenda na mirongo itanu na gatanu mu mirongo itanu na gatanu niho mama yasabira itongo arasaba umutware yitwa rurakomba yaturuka imbuye nta n'umwe yigeze muri iyo miryango yaje kuntera iba ngaha canke ngo baze kumuva ku rupfu mama mu mirongo irindwi nawe aritaba imana nta n'umwe nabonye ngaha umwe mu babanyi ba kera b'uwo muryango wasohowe aremeza ko iryo tongo umuhisi kaziguye nyina wa ntamikevyo ari ryo yagabiwe kubera ubuzi bwiwe bwo gutamba ingoma urumva jewe na jino mu mirongo itandatu na gatanu nsanga uwo nyina wa bugimbwa nyene uwo ariko yagize itongorane nsanga baho ngo nikangure ntumva uwo muntu avuza ingoma bati mureka yivuze ingoma zaramuhaye bati rirya tongo yarihawe no gutamba ingoma urumva yarayihumurisha mu gicugu ukumva ngo bimbi bimbi bimbi bimbi nibyo nibica bino nabo bahamenyereye hari mirongo itandatu na gatanu ngo uwo ni kaziguye yarose itongo ryo gutamba ingoma aha yahawe n'umutware sekuru wa wa ntuzega wa gapurari yitwa rajaro rubakomba umuryango wa ntamikevyo uvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'intara ya karusi yari yabandikiye ibamenyesha ko izoshika ku itongo kubaburanishirizaho uwo muryango ugatangazwa n'uko sentare yashitse ibomora amazu itumvirije ababuranyi igaha n'umwanya ababanyi bagasura nk'uko bivugwa n'umwe mu babomorewe inzu babazwa n'uko ata sentare n'imwe yigeze ishika ku uno muryango ngo ibarize ababanyi kuko baza bubu ngo babaza abanye baburanishirize ku itongo ibintu byari kugenda neza none nta sentare n'imwe yigeze ihahonyora kandi n'umunsi baza twebwe bari barungitse urupapuro rw'uko baza kuburanishiriza ku itongo ariko ntibaje baburanisha baje babomaguriza inzu kuva ayo mazu abomowe abaya bamwo ubu ntibagira aho bakika umusaya nk'uko vyemezwa n'umwe mu babomorewe none ubu murara ubu utu tuba nyine mwakarya kagangara karya n'abanyagihugu batuzana utwo tujya tututeka nyine mwakirya kigangara networonderera abana bato bato nitwo- nibo twatwaye nyine mu mihana ku babanyi baza bara gwi- nibo ba- babahaye indaro imvura iguye imvura iguye nyine dutunaho nyine rero twoja hehe we mubona ibi bintu bidateye agahinda guhera iyo ruguru hose n'amazu gusa babomoye niyo ubona twoca tujya hehe nk'abantu barenga mirongo itanu umunyagihugu umutunga yo- yova hehe abana y'umuryango wasohowe bavuga ko ibyabaye ari ihohoterwa nk'uko bivugwa n'uyu mubanyi w'uwo muryango ku mutumba wa ruhororo urabona amategura yose baramenaguye ibyo mu nzu byose hariyo agaceri k'imbuto utugori tw'imbuto twose uduharage barasahuye inkwano y'umukobwa baribye n'udufaranga twishyirahamwe ry'uwo mukobwa nyine yari atunze yose barabitwaye ikintu bamusubije bamukuriyeyo ibihumbi bibiri nibyo bamuhaye baramuterera ngo tuve imbere twisiturire twebwe twari twakikije ngaho turaba twaguma dukoma induru uno mushingantahe nawe ari muri batanu batowe ku mutumba wa ruhororo ati ubu nta muntu akivuga umurasigaranirwa izuba ryaka kandi ubutegetsi twumva ku maradiyo maradiyo turayafise tukumva nyine bahumuriza abantu bati nimuhumure nimuhumure none abantu basigaye baza igitera umuntu bakamu- bakamwangaza urabye umuryango afise kandi uyo muntu akaba ataca- atari umuryango basangiye atari akamanya raba mutugarukire ko twebwe ngaha tenda abona ko umenga ntaho tugira tuja uwo muryango wasohowe wari warituye umushikiranganji w'ubutungane usaba ko urwo rubanza rwosambuka abacamanza bakabanza gushika ku itongo kumviriza ababanyi umushikiranganji w'ubutungane emero hantine kanyana yarishe uwo muryango abicishije mu ikete rece se a majana mirongo itandatu na gatandatu ge i te ryo kuwa cumi n'umunani ukwezi kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu asaba ko urwo rubanza rwoba ruhagaritswe kuja mu ngiro amakuru twakuye muri sentare y'igihugu ya karusi amenyesha ko iyo sentare yahawe uruhusha n'umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo urubanza rushigwe mu ngiro umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ntitwashoboye kumuronka kugira ngo atange umuco ariko turacabandanya tumurondera ikarusi fide d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya nyarugenge ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri yarumvirije ico abagirizwa ivyaha vyo gusahura amafaranga ya access bank bavuga ku bihano abashikiriza amanza babasabiye mu iburanishwa riheruka i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa mu iburanisha riheruka ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bwasabiraga ibihano abaregwa bose ndetse n'uruhande rwunganira access bank rutanga icyifuzo cyo kubaca indishyi y'akababaro n'igihembo cy'umunyamategeko igihe baramuka bahamwe n'ibyaha baburana ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwasabye ko umucamanza yahamya ibyaha abaregwa ndetse akabahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka irindwi mu buroko naho uruhande rwa access bank rurasaba indishyi ya miliyoni mirongo inani z'amafaranga ndetse na miliyoni eshanu z'igihembo cy'umunyamategeko abaregwa bose basabwe kugira icyo babivugaho maze babimburirwa n'abanyanigeriya batatu batambutse imbere y'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge baburana mu rurimi rw'icyongereza bafite umasemurira ni urubanza ruregwamo abantu makumyabiri na babiri mu byaha byo gusahura amafaranga ya access bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga abanyanigeriya batatu babimburiwe na bwana ohiri emmanuel okichuku yabwiye urukiko ko atumva impamvu access bank yamusaba indishyi we n'umwunganira mu mategeko babwiye inteko iburanisha ko nta nyandiko mpamo igaragaza ko hari igihombo cyaba cyarabayeho muri iyo banki kubera ibikorwa akurikiranyweho arahakana icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na bene yo agasaba urukiko kumuhanaguraho ibyaha byose agasubira mu buzima busanzwe undi mugenzi we nawe wo mu gihugu cya nigeria yabwiye umucamanza ko atemera icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi kuko ngo uwo mutwe aregwa atawugiyemo ntagire n'uwawushishikariza kuwujyamo cyane ko ngo ntawazi kuko utabayeho uyu nawe yabwiye umucamanza ko uretse kuvuga ko Access banki yahuye n'igihombo nta kindi kimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragaza icyo gihombo kuko ngo bigaragara ko imirimo y'iyo banki yakomeje uko bisanzwe avuga ko indishyi iyi banki isaba nta shingiro ifite aba banyanigeriya ndetse n'abanyarwanda bareganwa mu myiregurire baribaza impamvu mu rwanda hakorera n'andi mabanki menshi hanyuma Access banki ikaba ari itaka ubujura bwisunze ikoranabuhanga umwe mu banyanigeriya wemeza ko yari ashinzwe imirimo y'ikoranabuhanga yumvikanye avuga ko na nyuma y'uko batawe muri yombi muri iyi banki humvikanye ubundi bujura abwira inteko iburanisha ko abaregwa ataribo bayigomba indishyi ahubwo ko ariyo yagombye kubaha indishyi kubera umwanya yabatesheje baburana abaregwa bose ni makumyabiri na babiri ariko cumi na barindwi nibo bakurikiranywe bafunzwe bambaye roza bararegwa kwiba akayabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u rwanda yasahuwe muri access banki hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga muri ayo bivugwa ko hari ayibwe anyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi hanavugwamo kandi ko amwe muri aya mafaranga yaba yaribwaga hifashishijwe amakarita ya atm benshi mu baregwa bari abakozi ba access banki gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe muri abo harimo wari wafashwe nk'umutangabuhamya anahamagazwa mu rukiko ariko nyuma aza gufatwa arafungwa umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni mirongo irindwi n'icyenda z'amafaranga yashyizwe kuri konti ye yo muri equity banki avuye kuri access bank mu miburanire ye ahakana ibyaha aregwa hari n'undi uvuga ko konti ye yanyujijweho miliyoni ijana na mirongo itandatu n'eshanu ndetse ko uwazohereje yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana gusa ngo nyuma yaje kubibona agira amakenga amenyesha igipolisi ndetse na banki ufatwa nka kizigenza w'abaregwa akomoka muri nigeria bwana orubomi adebese yari umukozi ashinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri access banki uyu akekwaho ko ariwe watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura gusa we agakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma agasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yibasiwe mu gihe mu rwanda hari n'andi mabanki menshi ahakorera ubujura nk'ubu bwisunze ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu rwanda ariko igipolisi cy'u rwanda cyo gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije magingo ya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo gusa ubutegetsi bw'u rwanda ntibubura gukomeza kuburira ba nyiri ibigo by'imari gushyira ingufu mu kurindira umutekano ababigana mu rwego rwo gusigasira isura yabyo n'iy'igihugu muri rusange icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo burabarega kwinjira muri za mudasobwa za banki batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo amakuru bakayakoresha nta burenganzira babifitiye uru rubanza rumaze umwaka ruburanishwa ibizaruvamo bizamenyekana ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki nk'iyi ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu hari kuwa kabiri nibwo albert einstein n'umuryango we bageze muri leta zunze ubumwe za amerika bahunga abanazi mu budage einstein yari mu ntoki nibyo tugiye kurebera hamwe muri make albert einstein ni umwe mu banyabwenge bazwi cyane ku isi by'umwihariko mu ishami ry'ubugenge fizike mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza yanabonye igihembo cyitiriwe nobel cya fizike mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe yavukiye mu budage ku itariki ya cumi na kane y'ukwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi n'icyenda kubera ko yari umuyahudi yatangiye kugira ibibazo no gutotezwa guhera mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri mu gihe imitwe y'intagondwa zirimo n'uw'abanazi yavukaga inakura hitler amaze gufata ubutegetsi mu kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu albert einstein yarahunze yabanje kuba igihe gito mu bubirigi maze akomereza muri leta zunze ubumwe za amerika we n'umuryango we bahageze ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'itatu amaze imyaka ibiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu yabonye uruhushya rwa burundu rwo gutura noneho nyuma y'indi myaka itanu mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine abona ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika akigera muri amerika einstein yaruhukiye mu mujyi wa princeton muri leta ya new jersey mu burasirazuba bw'igihugu hari imwe muri kaminuza zigenga umunani zikomeye kurusha izindi zigize icyo bita ivy league einstein yarahagumye arahigisha ahakomereza n'ubushakashatsi bwe ageraho avumbuye uburyo bwo kubyaza ingufu zikomeye cyane akaremangingo gato kitwa atoma ku itariki ya kabiri y'ukwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda einstein n'abandi barimu babiri bari bafatanije ubushakashatsi bandikiye ibaruwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe franklin delano roosevelt bamusaba inkunga y'amafaranga kugira ngo babashe kurangiza ubushakashatsi bwabo ariko baranamuburiye bati abahanga bamaze kuvumbura ko bashobora gukora intwaro ya kirimbuzi itarabaho na rimwe mu mateka intwaro ishobora guhanagura umujyi wose wose ku isi amaze kubona ibaruwa ya einstein perezida roosevelt yashyizeho akanama k'abahanga na ba enjeniyeri abaha inshingano yo kwiga uburyo leta zunze ubumwe za amerika yakora intwaro kirimbuzi bomba atomike bamushyikirije imyanzuro yabo mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri perezida roosevelt yahereye kuri iyo myanzuro maze ashyiraho umushinga w'ibanga rikomeye cyane wo gukora bomba atomike bawita manhattan project wavuyemo rero bomba atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu nyamara intwaro kirimbuzi si cyo einstein na bagenzi be bari bagamije nta nubwo bari mu bahanga bari bagize umushinga manhattan nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose einstein yashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kurwanya intwaro kirimbuzi kugera ku ndunduro y'ubuzima bwe ijwi rya amerika amaze kugera muri leta zunze ubumwe za amerika albert einstein yahasanze ibibazo by'ivanguramoko bikomeye byamuteye kwita ku bana b'abirabura bahezwaga i princeton aharanira ko nabo babona ku bumenyi ndetse yanze no kwigisha muri za kaminuza zavanguraga amoko yaje kuba inshuti y'umuririmbyi w'umwirabura witwa paul robson bafatanya kurwanya ivanguramoko bombi byabaviriyemo urwango runuka rw'uwari umuyobozi wa fbi ikigo cy'iperereza imbere mu gihugu edgar hoover wabafashe nk'abanzi b'igihugu fbi yabafunguriye dosiye muri icyo gihe undi munyabwenge w'umwirabura witwa dubois washinze umuryango naacp ugamije kurengera no guteza imbere abirabura yamusabye inkunga mu rubanza yashinjwagamo ubugambanyi buhanitse einstein yarahamubereye bituma urukiko rwari rugizwe n'abazungu gusa rudacira dubois urwa pilato abashakashatsi bamwe na bamwe bemeza ko abanditse ku buzima bwa einstein batigeze bandika kuri uku kuntu yangaga ivanguramoko muri leta zunze ubumwe za amerika albert einstein yitabye imana ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu i princeton yari afite imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntaho gihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muwandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.